hmm my correct people, if i tell una di kind message when i receive consign oloritobi philip hmm my people, i never open and see so because yesterday we travel we go somebody my friend they do party birthday party for the son. Now we travel go there i make an no do video yesterday so we really enjoyed the place so my correct people, hmm, ah and wow oh, as i see dis gist eh eh i for don even talk am o oh, but yesterday i too dey tire e for even first be di beginning of the video when i go first make you know say people dey me i no even understand again o oh, people dey talk and dey talk and say oloritobi no be ibon e pikin no be ibon e pikin i mean dey say na him my correct people, na know say oloritobi philip go oni of ife sister junior sister na im junior abi na im senior oni of ife go im sister birthday i think na oni of ife senior dat lady yes e go im sister Uh, eh, tobi philip go oni of ife sister birthday hmm because as i see tobi philip e came down she came down from the car she dey waka dey come she's very heel somebody that just gave birth e never even reach two months abi e never reach three months Oloritobi Philip the breast no big the the the the the how She abi my people Yeah, e don reach three months when Oloritobi Philip born why will he shey person when he born e dey come out and as he is he say he do dem say Ooni of Ife sister friend Ooni of Ife the sister friend hmm. na him sofri say na him sofri tell me say he say my sister make i tell you something please i been watching you on youtube i want to tell you something concerning Toby Philip Toby village did not give birth to any child. And what did tell you? Say Toby Philip did not give birth to any child. Any Toby Philip be just um he said I think somebody did uh, this in surrogate for her. You understand? I think somebody did surrogate. She's not the person that gave that gave birth. You understand? She didn't even do IVF. I think somebody carried the baby for because somebody that gave birth to a child can't in three months you can't come out through CS You said through CS you cannot come out he said how come we saw Oloritobi Philip on the sister the senior uh, Ooni of sister's birthday and she's moving very straight she's moving very straight there is no sign of um that she's giving birth hell I'm able. I'm a small thing o i wan see this kind one before my correct people. as i hear this one eh yeah me when we don't do one video i say mm, because i too tired. Oh, because where we travel go yesterday too far now i say okay ah me i no go fit wait me i no fit tired for this one since yesterday now i get this message since yesterday um and yesterday I've been there before yesterday Now, there before yesterday i not do video yesterday hey oh god oh where did they go now eh where did this thing dey go come on no I mean? i talk Now, e give me some messages here now i shock my people. pipo welcome to bcgs tv you know today they come and cross my channel no forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that every time when you dey bring gist una go dey see am my correct people, don get me wrong o there is nothing wrong in doing ivf surrogate there is nothing wrong but in the sense of when you go come dey lie why she not talk say na she you know say i bin dey support dis girl i bin dey support her well well you understand i bin dey support her dey tell those people dey say ah say na him born pikin When i see her with picture even before she bring that picture because when I come tok say olori me from um, inside the palace na i know say me i dey get my gist well well so when I come tell me say olori tobi get belle hey say she now she dey stay lagos na that time ah na im i take come and come talk am say oloritobi get belle you understand you know di time dem first tok say she born The person dem made a mistake then. me i con still tok am say no she never born so now <clears throat> these people, eh so somebody for here the lady wey write me say he say tobi is not the mother of the twins she <laughs> she borrowed those children no no no she don borrow am eh, another person say eh, The person wey send me message make i read am person wey send me this message concerning olori tobi He say tobi is a cheat in a cheap cheap He say cheap and liar according to how kabiyesi describe her hey, oh. e say the people that saw the twins when she brought she brought them to the palace said that the boy out of the twins is replica of the woman that is real mother of those children she wants to use the glory of those children to cash out for herself and family her witchcraft and wicked juju they are doing collecting here and there gave them e, evidence and very desperate on her evil mission. Hmm. It ob is obvious obvious say Tobi no born any pikin because her breast no swell up Hmm. woman when just born she go look fresh Now they hear me so hell but sef eh, Now me with Toby now hmm. Toby is evil she is on her mission let her go and do dna test she can never be trusted my people, na dem tell me say oni of ife sister na he come na he come eh, call the friend tell am say this e friend wen e send me this message He tell am say hmm you see this my eh, na this e friend say na he call oni of ife sister say this your sister in law so oloritobi feeling say ah ah but she no this one look like person wey born shebi na him na say he born shey this one born <laughs> He say only women sisters That's so they begin look am as him they tell him, say dis one no born pikin na e say because she she be elderly woman she don't born children you understand As her sisters don't born e say oloritobi philip e say na lie they lie He say he no born any picking. He say just dey deceive all of them. cheap liar na she be não wetin she tell me o i say hell i say no be me go hear dis one não sheep liar ke yeah he say yes very sheep one hey e say e no born one single pikin say she just dey lie hey hmm now i say so wait i say shey dat means no na still put am for there o oh. that means she do surrogate i bin na waiting. me i not go understand again because person wey born pikin he breast go swell up He dey change he go swell up He go he go fresh that means all those picture wey oloritobi they take i dey shout right i dey verse? all those pictures wey oloritobi philip they take hell oh! no be no be no be how will i say it those pictures when e dey take is is just um, oh god ooo fake He put pregnancy not this pregnancy Where they say he can't come wear am take picture hey hey whoa my people, tori don't war war ooo